akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo. Kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaaf qophaa'edha. Kan isin keessummeessu handofqaadhu morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeeraa qophii keenya isa jalqabaattiin isin dabarsa. rakkina siyaasaa biyya keessa jiru walqabatee mootummaan itoophiyaa labsii yeroo atattamaa guutuu biyyummaa keessatti ji'a jahaaf turu baaseera labsichi ammam seera qabeessa heerri biyyattii mootummaan akka tarkaanfii akkanaa fudhatu in eeyyamaa dhimma kana irratti waayilli keenya namoo daandii pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo oromiyaa kan turan obbo Tashaalee Abarraa wajjiniin marii taasisee jira obbo Tashaaleen yeroo ammaa biyya ingiliz keessatti. dhaabbata seeraa ankar soolisiitar jedhamuu fi gorsaa siyaasaa ta'anii hojjetu mariin isaanii kunooti.
Obbo Tashaale mootummaan Itiyoophiyaa dheengaddaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsiin kun akka heera biyyattiitti mootummaan labsamuun akkamitti ilaalama?
Akka seeraatti yookiin akka heeraatti mootummaan kaabineen muummichi ministeeraa labsii akkanaa baasuuf mirga qaba. Garuu qabiyyeensaa maaliidhaa isa jiru kan shakkisiisaaf rakkisaa ta'u jechuudha.
Qabiyyeensaa kan shakkisiisaa yookaan yaaddessaa ta'a jettanii yaaddan maaliin?
Tokkoffaa akkuma ligalaatti yoo ilaaltu tokko bifa seeraan qabu. Integiriitii sovereenitii biyyattii tiksuuf jedhanii wanti isaan dudduubbee godhanii kaasanii mootummaan akkatti aangoo qabate wajjinii wal qabate mootummaan sun biyya tiksuuf jedhee wanti baasu tokkoffaa labsii kana rakkoo keessa galche. Maandeetii gaariin qabu jechuudha mootummaan sun. Gambiraatiin qabiyya isaa keessa galtee yoo ilaaltu baay'ee sirifachiisa waan nama rifachiisu keessa fakkeenyaaf manni murtiin hojjetu jira. Manni murtii oversaayitii kamiyyuu hin qabaatu hojii qaamota labsii atattamaa kana hojiirra oolchuuf socho'an kan akka humna waraanaa kan akka warra humna intelligensii hunda isaanii akkasumas immoo mootummaa wajjin walii galanii warra hojjechuu fedhan hunda isaanii mobilaayiz sochoosuuf hawwii qaba of keessaa dokumentii kana gulgulaatu.
Manni murtii heera keessatti manni murtii yeroo labsii yeroo atattamaa hojjechuudhaaf aboo qabaa heera Itoophiyaa keessatti jechuu kooti. Manni murtiin hojjetu jechuun sirrii miti jechuu akkamitti nama dandeessisa?
Manni murtii hin hojjetu wanti jedhamu hin jiru. Labsii atattamaa mirgoota saspeendi godha labsii. Mirgoonni akkasii mirgoonni akkasii kan heera keessatti tikfaman sababa kanaan saspeendi ta'aniiru. Iyyaa kanaaf akka seeraatti shakkina jennaan shakkii xinnaatiin nama qabuu dandeenya. Kan fakkeenyaaf daqiiqa sa'aatii digdamii afur keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dhiisuun ni mala ta'afaa jechuu dandeessa. Garuu manni murtii oversaayitiin qabu manni murtii gochaa qaama raawwachiiftuu qaama humna waraanaa kana hojii kanarratti bobba'an tasuma sanarratti oversaayitiin qabu wanti jedhamu hin jiru kun heeraan aladha. Gambiraa kanarra darbee waan inni jedhu humna waraanaatiin kan hoogganamaa difeensa ministiriitiin hoogganamaa wanti kuni san keessatti mootummaa naannoolee ittisuu uguruu danda'a. Kun baay'ee biyyattii tiksuu kan ta'e calma jettee konteensaa qabiyyee isaa olaaltu biyya diiguu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif biyyattiin kun fedhii saboota sablammoota biyyattii keessa jiraniinidha kan ijaaramu.
Garuu obbo Tashaale kun mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa yeroo rakkoon atattamaa akkasii dhufu fakkeenyaaf riphxee loltoonni kan adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo riphxee loltoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhiyaataa jiran kanatti akka mootummaatti mootummaan filatamedha ani jedhee. dubbata yoo xiqqaate mootummaan kun kanaaf heerri diigamuudhaa fi aangoon mootummaa kanaas fudhatamuudhaaf jedhee akka mootummaa federaalaatti kan naannolees kaanis aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a moo hin danda'u akka seeraatti.
Aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a garuu mootummaan istiraakcharii isaa jijjiirra jedha wanti kun mootummaa kana. akka barbaachisummaa isaatti istiraakcharii isaa kana jijjiiruu danda'ama jedha waan baay'ee hamaadha baay'ee sana qofaa miti labsii kana olaaltu meeshaa waraanaa qabatee uummanni mootummaa wajjiniin tumsee akka waraana kana keessatti bobba'u insaayid nagaa tiksuuf jecha waan nagaa boores keessatti argita jechuudha.
Yeroo ammaa kana mootummaan Yuunaayitid Isteetsii dhimma kana gidduu seenee karaatti nagaan bu'u waan falaa jiru fakkaata. Fakkeenyaa fi ergamaan addaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Feltman gara Itoophiyaatti akka imalanitti kan oduurraa dhaga'amaa jiru. labsiin yeroo atattamaa labsamuun kun wal waraansichaa gara fuulduraatti ariifannaadhaan deemaa jiru kana yeroofillee ta'u dhaabee akka mariidhaaf qaawwaan banamu gochuu irratti ammam qooda qabaachuu danda'a.
Mariidhaaf qaawwaa banuu kan danda'u feeltimaan deemuu isaas miti labsii kanas miti. Labsiin kun waa tokkoyyuu jijjiiruu danda'an hin fakkaatu. Sanarra darbanii irratti fakkaata. Warra oppoozisiinii amma dhaabota maqaa isaanii dhoofterraas yogguu laallu yogguu dhageenyu waan isaan jedhan sanarra dabarreerraa yaada jedhamu jechaadha kan jiru. Heerri kun otoo jiruuti lolatti seename. Heerri kun otoo jiruuti ileeshinii TPLF haquutti seename heera cabsameeti jechuudha. Amma heera sana diifendi godhaa kan jiru. Tokkummaa biyyaa tiksaa kan jiru TPLF fakkaata. Maaliif wanti isaan jedhaa jiran heera kana tiksinaa kan jedhudha.
Mootummaanis heera tiksaan jiraadha kan inni jedhu inni gam lamaaniyyuu heera tiksuuf jedhanii dubbatu mootummaanis heera tiksuufan isaan irratti tarkaanfii fudhadha jedhee akka shororkeessotaatti ramadee jira. Gam lamaanuu jiraa jechuu kooti. Kana keessatti garuu labsiin yeroo atattamaa kun labsamuunsaa amma tokko haala ariifannaadhaan gama mootummaanis haa ta'u gama warra mormaniitiin fuuldura deemaa jiru kanaaf yeroo gabaabaaf dhaabee mariif qaawwaa banuu danda'a moo hin danda'u?
Ani wanti kun natti fakkaatu karaa kaabaa kun amma shawaa roobisitti gad dhufaa jira humni TPLF Oromiyaa keessa kun shawaa keessa dabalatee bakka adda addaatti abaa'u mul'achaa jiraachuunsa bakka adda addaa to'achaa jiraachuu isaanii BBC'n iyyuu gabaasaa jira haala kana keessatti labsiidhaan otoo hin ta'iin mootummaan humna waraanaa mooraa isaatti deebisanii kana booda teenya haasofuu qabna jedhanii dhaabota akka abaa'oo fa'aa warra mana hidhaa jiran warra nagaadhaan biyyattiitti galanii mootummaan hidhaatti galche warra OFC fa'aa hooggantoota isaanii akkasumas immoo humna waboo fi TPLF kana waamanii waliin taa'anii marii karaa sabanuudha.
Garummoo ibsa hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dubbatan deddeebi'ee gidduu kana kan dhaga'amaa jiru hooggansi waraana bilisummaa Oromoos gara Finfinneetti deemaa jirra. Mootummaan mariidhaaf carraa jiru cufee jira gatii kanaaf amma furmaanni jiru lolatti fuufnee mootummaa kana taayitaarraa buusuudha jedhanii dubbataa jiru. Yeroo kanatti mootummaan sana dhaabuuf yeroodha. Maaliif utuu isaan deemnee mootummaa kana humnaan buusna jechaa jiranii mootummaan akkamitti lola dhaabee waraana gasheera jedhee dubbachuu danda'a.
Fala biraatu jiru kana kan godhuufi oguma akkasii jetti walitti gaa'is Oromiyaa keessaa itti gaafatamtoonni olaas ammaan kana waraana dhaabootoo hin ta'in xumuratti gochuudha mootummaa kana mootummaan guutuutti aangoo irraa maqsuudha kan jedhu daddabalanii kaasaniiru kana nan hubadha akkuma jettu anis dhaggeeffadheera garuu mooraatti waraana deebisuun furmaata guddaa fiduu danda'a.
Mootummaan dhaabee fi warri deeman kun gara fuulduraatti deemuun isaanii dhaabatu taanaan akkamitti nagaa buusuu danda'a?
Ani akkasitti amanu approachii mootummaatu badaadha fokkataadha malee otoo mootummaan abii isuma cinaa kan jiran gadi ba'anii warra hidhaa keessa jiran kan akka daawud faa kan akka jawaar faa kan akka baqqalaa garbaa faa hidhamtoota koloneel gammachuu faa warra abaa'oo kana warra OFC kana baasanii guud wiilii wayii argisiisanii wanti waraanaa hin dhaabbatu kan jedhu natti mul'atu.
Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi gorsaa seeraa obbo Tashaalee Abarraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee galtuma jala kanaan akkasaniif.
Sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban darbee magaala Finfinnee keessatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira ba'uudhaan dhiibbaa biyyoottan alaa tokko tokkoo fi miidiyaan Itoophiyaa irratti taasisaa jiran balaaleffataniiru. Deggersa humna ittisa biyyaatiif qabanis agarsiisaniiru. Tsahaay Daamxoo hiriiricha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriira kanarratti barreeffamaanis sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraataan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shugguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani.
Ani qaamni kiyyaa hirruudha jedhee kanarraa hin hafu gantuu boru asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan nu bitaa tureef carraa hin kennuun jedha.
Addee ishee asfaa'u gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukkanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru. Gochaan dasee fi kombolchaatti raawwatame akka nu bira hin qaqqabne balaaleffachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'atee naannoo Affaariif Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'eetti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhi akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaaseef shanee jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turani. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idila addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jiraattota magaalattiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idil addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaaleffatu ture hiriira kanarratti kan argamte shamarree Aishaa Mohammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fidee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa afuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabuu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa? jette shamarree Aishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daseef kombolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamuu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishee eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan karaa fuula tiwiiterii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haalduree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. gama biraatiin immoo gareen adda bilisa baasaa uummata tigraay naannoo amaaraa fi affaar keessaa guutummaa guututti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamuu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa itoophiyaa tibbana ibsanii jiru hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa finfinnee adaanich abeebee gabaasaaleen tibbana finfinnee marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata finfinnee shororkeessuudhaaf finfinnee marfamteettii nuun jedhu finfinneen kan marfamte uummata isheetiin uummata nagaa ishii tiksuuni kan isaan hawwan hin milkaa'u ijoollee adwaa ta'uu keenya dagatanii agwaadhaan nu doorsisuu yaalanii adwaan bilisummaadha agwaan ammoo deeggarsa deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa taarikuu gaangiskee sirba isaa dishtaaginaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri abu jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen faarfadha yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera eenyu dhufee nutti dubbata kanaaf dargaggeessin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe taarikuun. waltajjiirratti kallattii baha biyyattii naannoo somaalee magaalaa jijjigaa fi naannoo hararii magaalaa harariitti akkasumas beenshaangul gumuz naannoo kibbaa fi naannoo oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtanii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti fiilmiin gaaddii jedhamu kan seenaa barataa yuunivarsitii kan turee fi bara 2006tti mana hidhaa keessatti du'e dargaggoo gaaddisaa hirphaasaa irratti xiyyeeffate bisiraat geetaachootiin qophaa'ee biyya keessatti agarsiisamuu jalqabeera. galmoo daawitii qopheessitoota fiilmichaatii fi taatota haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse kanatti aanee dhiyaata.
Fiilmiin gaaddii seenaa gaaddisaa hirbisaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisiraat Geetaachoo nama fiilmii kana barreessee qopheessedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati.
Sana booda wanti itti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman amma seenaa jaalalaa, seenaa haadha faana jaalalli inni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa, wantoota akkuma beektu fiila rostoo warreen jennu kan nuti baay'ee itti daballetu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti isiin jedheera waan ta'eef.
Seenaan gaaddisaa fiilmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan?
Afurtama hanga jaatamaa jidduu kan jiru seenaa isaa fudhatu malee ammamaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetii heerataman dhibba sadii fi torbaataan warreen akkas tilmaamamu waan tureef hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate.
Fiilmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa kuma dhibba afurii olis baasiitti ta'eera jedha Bisiraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Kagaaddisaa irratti maaf xiyyeeffattee jedhee gaafannaan akkas jedha Bisiraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammataa immoo sanaan alatti immoo maa'inni Wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun fiilmii yoo laaltu fiilmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu ta'ee si yaadachiisa fiilmii namti kamillee haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqinaa, Mantawwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Fakkaadoo Daanii, Tiyaatara Dungoo bilisummaa calcallii citee warreen warreen akkasii irratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqinaa fi Mantawwaaf immoo namoota industirii kana keessatti kan buqqifate namoota gurguddoodha.
Fiilmii gaaddii irratti taatonni torbaatamaa ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha. Fiilmii gaaddii kana gubbaatti taatoo hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera.
Yoomitti isaa bara kudha sagal sagaltamii jaharaa ka'a. Yeroo teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa. Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiramee jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffiisaa ka'umsa godhatee kan ka'u taraktarri gaaddisaa achi deemee baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomitti isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara kuma lamaa fi kudha afur yookiin immoo akka lakkoofsa Awuroopaatti kuma lamaa fi digdamii tokko irratti dhufee xumurata. Kanaaf haalli uffannaa lookeeshinii wantoonni sunniin sunniin yeroo waraabbii wanti baay'ee nu rakkisu keessaa Yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni hin jiru. Isaan suni kaameeraa keessaa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee xamaa guddaa gaafata ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurree gara magaalaatti yeroo dhufnu yuunivarsiitii ja'a kiiloodha. Karaaktarri gaaddisaan kan kiiloon ja'a sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo didanii seetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achis ayyamaa hin danda'amu siyaasa wal qabatee inni didanii Amboo yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisa sana eeguudhaaf akkaataa sanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone.
Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaa. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaasanirraa kan dhufe kan jedhe Fikaaduun fiilmichi bakka dhaloota gaaddisaa Hirbasaa Xiqurin Cinnii magaalota keessaa immoo Bishooftuu Amboo fi Finfinneetti waraabamuu simeera. Akka seenaan isaa jedhutti gaaddisaan Shawaalixaa Xiqurin Cinniitti dhalate obboloota ja'a keessaa isa quxisuu akka ta'e gaaddisaanii Gudarii fi Jimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan Yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teekinooloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbu murtee jedhu dabarsuunsaa barattoota bira mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa ariitamanii hidhaman keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan alamaa eekalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kanneen akka kasaashee maannawwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayee Erbasaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa digdamii ja'a bara kudha sagal sagaltamii ja'a kan inni hidhame maa'eekalaawwii ture karcallee iddoo amma OON itti ijaarame karcallee beekamatti ture boodarra immoo achi qaallitti ture. haallitti otoo dhiidhaa jiru achitti miidhamee Yaaliin hospitaalii geessanii halkan tokkotti boleeti kan inni boqote. Bitootessa kudha sagalii fi sagaltamii saddeet.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaalaa erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'ee kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teeknikaa fi kaan mudate akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime barreessaan fiilmichaa Bisiraat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira.
Gannaa giddu galaatti rakkoo teeknikaatu nu mudachaa ture yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuuti. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessineet uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisiraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee miidhagaaf.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiriis Ist irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma ka Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko. Ka Keeniyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf kuma ja'aaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati. Bakka bu'oonni mana maree addunyaa kan mootummoota gamtoomanii rakkina siyaasaa Itoophiyaa keessa jiruu fi atattamaan falli yoo hin barbaadamne biyyattiin walwaraansa cimaa keessa seenaa adeemsa biyyattii walwaraansa cimaa keessa galchuudhaaf adeema jechuudhaan akeekkachiiseera. Dhimma dippiloomaasii irratti gabaastuu gameettii kan taate Seendii Shi'aan gabaasa isheen qopheessite jaalladhee gammadaa afaan Oromootti hiiktee akka ittaanutti dhiyeessiteetti. waliin hacaqasu.
Magaala bulchiisa naannoo Tigraay ka taate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. dubbi himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi need piraayis waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa itiyoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu dhaalchisee gaafatamanii akkas jedhan.
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members uh, based on ethnicity. Uh, we understand from reports, uh, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government uh, security forces.
kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleeffanna gabaasa irraa akka hubannee fi akkuma atiyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota tigraay humnootiin nageenyaa kan mootummaa itiyoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa akka fudhatama qabu miti gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii tplf fudhatus qixxee balaaleeffanna gamni hundinuu. gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan need piraayis jilli addaa kan yuunaayitid isteets jeefrii feltman ammayyuu finfinnee keessa jiru ka jedhan need piraayis gaanfaa afriikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa afriikaa ka ta'an olusheegun obosaanjoo yaalii gochaa jiran yuunaayitid isteets ni deeggartii jedhaniiru obosaanjoon wiixata darbe gola nageenya eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti. furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan.
All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them
Hogganoonni Finfinnees ta'e ka biyyattii gama kaabaa keessa jiran kopha kophaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa ka barbaachisu ta'uu walii galu kun immoo carraan jiraachuusaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi ka ta'an aantoonii bilinkan akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itoophiyaa dhimma tokko turee jedhaniiru.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage uh, with all parties uh, to the conflict and with partners in the region.
Rakkoon Itoophiyaa keessaa tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa bal'aaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan. Dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan.
I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going Oduu gaanfa Afrikaa irraa dhufu yaaddoodhaan hordofa. Keessumaa isa Itoophiyaa keessaa dhufu. Walitti bu'iinsa waggaa tokko caalaaf gaggeeffamee fi namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Piraayis akka jedhanitti. Finfinneen yeroo ammaa tasgabbii qabdi lammiiwwan yuunaayitid isteetsi kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u kanneen maallaqa ittiin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan yuunaayitid isteetsi ni gargaaraa jedhaniiru.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'atii lama walakkaadhaa jalqabee hanga sa'atii sadiitti sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu morodaati qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a